my people mc oluomo and him girlfriend inside chick attend oluwo of iwo fifth years anniversary not knowing that oluwo of iwo eye dey for mc oluomo side chick body my people hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome And if you are a returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of una when I don't know MC Oluomo. MC Oluomo na oga of Agbero for Lagos. And those of una when I don't know Oluwo of Iwo. Oluwo of Iwona, one of the Yoruba king for Yoruba land. My people, MC Oluomo attend Oluwo of Iwo anniversary. Upon say this coro they go on no, oh, but they not still respect law. They still go there. They host the party where we say Oluwo even carry musician may come sing for am. Where we say they dance. As MC he invites MC Oluomo, MC Oluomo go there with him babe not knowing that Oluwo of Iwo I dey for MC Oluomo babe body my people as they they dance na so Oluwo of Iwo dey high MC Oluomo like this he MC Oluomo side chick He just they give her eye na so that one dey cut eye they give her dey cut and they give her and mc oluomo no no mc oluomo busy they greet people they they spray mc oluomo money that one no still rich Oluwafi Oluwafi oluwo ofiwo fit dance comfortable just because of say Oluwafi will just see one kind fine babe where we say i can't dey think I say ah, mc oluomo now go just get this babe like this say himself wan chop inside no be only mc oluomo go dey chop that one say e no possible and all in mind no come there with mc oluomo again as they dey dance di babe dey for mc oluomo back Why did they spray mc oluomo eh oluwo you iwo I, he put eye concentrate for mc oluomo side chick while mc oluomo side chick sef know say oluwo of iwo want am so my people, as they come through for the party they're through for the party my people. na mc oluomoko dey greet people for outside The babe day for inside car They wait make mc oluomo enter inside car make they go now if walk secretly he just he put something for his hand he can't go give mc oluomo side chick mc oluomo side chick no con no say dem dey video ram say as im dey collect di something solomo side she can't do as if say im throw away di thing He can't run drop the thing inside the car where she sit down May the phone no say she collect something from um, eh, from oluwo of iwo as eh, oluwo of iwo just give am like this, he just quick quick drop her He quickly drop her for inside car where she sit down May anybody for no know because that means eh, oluwo of iwo don give am contact to take get in touch with him after He don't reach house make he call am make they start to they do their things and mc oluomo sef girl do kokoro you get many wife for house like that. When we say even mc oluomo daughter sef and this mc oluomo side chick they come out together. When we say if MC, if that mc oluomo side chick post picture the daughter of mc oluomo go write her for there say our my daddy's wife He go go write her for there say my daddy's wife So why MC Oluomo go carry inside to go party of Oluwo of Iwo? No be say MC Oluomo no get wife for house o. I no know maybe she dey MC Oluomo they shy to comot with in wife So be say im marry. be na that inside chick na come dey shaka for now. Like make him come carry am go Oluwo of Iwo party because MC Oluomo get wife for house. Why be say that he that inside chick like carry go there? I no understand. I be. MC Oluobola love like the warrior. I no understand. Because the gay wife, no matter if they call you for party, you go pick one of your wife house. Let me say that side chick, now you go pick. Go the party, carry go party. When me say they call they praise your side chick for jail, your side chick go call this collect something from Oluwo for back. You go call either trap inside car. Why on MC eh, about just the hug people they go, they hug people, they hug people, they shake. For this koro, no social distance at all my people make i play the video make I watch am make make i for see wetin i they talk about my people. make i leave ola make i watch the video before i go come back again Call talk to ola hope I don't watch the video my people I don't see the way the lady just collect something for Oluwo of Iwo and my people e just collect i do as if e no collect she no collect anything Now na wetin MC Oluomo eye dey find now you see so because you get wife for house your eye there for eye body i don't. the girl e be like say the lady name now. eye mm, your is there for her body you can't go They carry the lady They go anywhere where you dey go now Now, if you want go holiday now you and last time the the picture they all over social media say when people go they fight for ash answers. MC Olomo carry the lady the same lady go Turkey When we say they go they enjoy themselves the dey inside hotel the snap picture together if MC Olomo wan travel go holiday now the lady go take one back He never marry They never marry o. Oh the race wife now mc oluomo no dey see them as something again Now only this particular lady wey be say they exchange number with mc where they exchange number with oluwo wey be say I, they oluwo body where we say oluwo I self dead in body me i know say oluwo sef go one chop inside because oluwo no say that babe no be mc oluomo wife mc oluomo never put money for im head and that babe they like to dey in midst of big big people. Where we say go go party dem go dey present. Because of MC Olomo, look at the way they just they praise that lady yesterday. They just they praise him. They welcome him in a good way. And na MC Olomo wife, now he's supposed to carry go that party. MC Olomo supposed to carry wife go that party. No be that girl, now he's supposed to carry go that party. No be that lady because MC Olomo gets own wife for house. You get wife, you never marry, you never even marry the lady. Nowadays, man never marry lady, go get wife for house. Now side chick, now you go they carry go party whether e dey carry this lady they go party to take dey pepper in di rest wife i no understand Waiting mc oluomo they do because you wey be say you get wife you not be one not be two you no see anyone carry among them go party Now your side chick wey be say they hide come the top. now you come carry go party Not be the first time when i go party together. be dis o una don dey even holiday now wan travel go outside country Now you and this lady now they go the place and e no make sense like that your wife them at least they carry dem dey comot too I abi they're not fine I abi because say dis lady fine pass them. i no understand if your wife no fine at least you will tell them. make dem wear better cloth make dem you go come make up artist make come make their face up This lady too will follow you now na make up artist come make him face up oluwo you will it too like woman oluwo you will know dey look say in a king in a king if any woman will just see like this, if you no fit carry them go palace maybe e travel e dey lagos e go just carry them go hotel hmm na so oluwo of iwo dey do if oluwo of iwo just see say he like one babe and di baby like am he no fit just he no there for iwo and he won't chop the babe immediately there he must carry the babe go hotel immediately Now, so e do to the jamaica queen Now, so e and jamaica queen take no too o oh. dat one na only visit go visit iwo What we say go oluwo of iwo palace oluwo of iwo come jam for another party from there like this only Oluwa fi walk carry and go hotel Walk carry and go hotel na there Oluwa fi wo go help and lick him play Wash everything for am at least make this only Oluwa fi wo na if to say camera no catch am now wey no catch that MC Oluomo side chick and Oluwa fi wo na so dem go just dey date themselves for back MC Oluomo no go know say see wetin his side chick dey do together with Oluwa fi wo na god say make person just dey video that mc oluomo side chick and oluwofiwo if to say dem no video dem maybe make mc oluomo use im eye see am if dem tell mc oluomo for back mc oluomo no go believe because mc oluomo don fall in love mc oluomo love that lady to the core anywhere e dey go na mc oluomo handbag na im be that lady You know they carry in wife anybody they follow body na dat lady na im dey go if olomo they go party wey never carry that lady follow body That party e no go go until e carry that lady follow body before you go go the party so my people, i go like to end the video for here make na let me know what you think for the comment section and if una never subscribe make na subscribe so dat una no go miss any celebrity gist way i dey upload una bye bye till i come una away next time bye guys see you guys in my next video bye guys